kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. sagaleen ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoon tamsaasu kan kibxata muddee 24 bara 2024 amma jalqabeera keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. koomishiniin filannoo biyyoolessaa itiyoophiyaa ajandaawwan guutuu oromiyaa keessaa simachuuf har'a xumuree jira. koolugaltoota walwaraansa siiriyaa baqatan hedduu simachuudhaaf biyyoonni awurooppaa tole jedhanii jiran. taateewwan gurguddoo miidiyaa yuunaayitid isteetsi kan bara 2024 irratti gabaasa fuulleffate qophii keenya har'aa keessatti kan qindeessine hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeeraa guutummaa oduuf jaallannee gammada.
waldaan baankiiwwan itiyoophiyaa dameewwan baankilee garaagaraa 43 guyyoota sagal darban keessatti bulchiinsa mootummaa naannoo hararii keessatti akka cufaman taasifamaniiran akka banaman jechuun gaafate hoogganaan waldaalee baankii itiyoophiyaa obbo damise kaasaa akka ibsanitti dameewwan baankilee garaagaraa kanneen naannoo harariitti cufamanii jiran misooma koriidarii magaalaa hararii keessatti mootummaan ijaaruuf tokkoon tokkoon isaanii birrii miiliyoona lama akka kaffalan gaafatamanii kaffaluu waan dadhabaniif cufaman. jalan baankiiwwan kunneen erga cufamanii guyyoonni sagal darbaniiru kan jedhan hoogganichi cufamuu isaatiinis gaaga'ama dinagdee garaagaraatu laqqabaa jiras jechuun ibsaniiru dameewwan baankilee tajaajila faayinaansii kennuuf maallaqa qusattootarraa sassaabanii ol kaa'uu malee kennaa eenyuuf iyyuu kennuuf mirga hin qaban kan jedhan obbo Damsau maallaqa kennaa akkasii kan kennu waajjira muummee baankiiwwaniitis jedhaniiru bulchiinsi mootummaa naannoo hararii immoo gama isaan torban darbe fuula miidiyaa hawaasaa kan koominikeeshinii naannichaa irratti akka ifoomsetti. baankonni kunneen kan cufaman gamoowwan ijaarsi isaanii hin xumuramne keessatti hojii hojjechaa waan jiraniif ila jale sababa misooma koriidariif maallaqa kennuu didanii cufaman kan jedhu sobalas jaleera.
dilbata darbee godina kibba itiyoophiyaa zoonii koree aanaa goorkaatti haleellaa hidhattoota adda bilisummaa oromootiin raawwatame jedhame namoonni lama ajjeefaman jedha jiraattonniif maatiin sagalee ameerikaa dubbise himannaa kana ilaalchisee adda bilisummaa oromoo irra deebi'ee argachuuf yaaliin goone hin milkoofne.
mootummaan soomaaliyaa jila lama gara itiyoophiyaa fi masiriitti ergeera ministirri haajaa alaa soomaaliyaa ahimad mo'aalim fiqii kaayirootti imaluun ministira haajaa alaa masirii badrii abdallaatii waliin kan marii gaggeesse yommuu ta'u erga gidduu seentummaa tarkiin soomaaliyaa fi itiyoophiyaan waliigalteerra ga'aniin booda yeroo jalqabaaf ministira haajaa alaa soomaaliyaatti deetaa ministeeraa kan ta'e alii mohaammed omar gara finfinneetti imaleera imala jiloota kana lamaaniin cinatti immoo wiixata har'aa magaalaa doolow kan soomaaliyaa keessatti humnoonni waraanaa juubaalaandii fi kan mootummaa federaalaa soomaaliyaa wal waraansa gaggeessaniiru magaalittii keessatti humnoonni waraanaa itiyoophiyaa kanneen nagaa eegsistoota baay'inaan keessatti argamu.
buna isaanii kallattiidhaan gabaa addunyaaf kan dhiyeessan qonnaan bultoonni sidaamaa buna isaanii gatii guddaadhaan gurgurachuu sagalee ameerikaaf himanii jiran sadarkaa addunyaatti abbootii dhandhama bunaa. addaa qaban dorgomsiisuudhaan kan badhaasu dhaaba sadarkaa addunyaa kaap of excellensii jedhamuuf hooganaa pirojektii kata'an obbo Indaalee Asfaaw Itiyoophiyaa keessaa bunni qonnaan bultoota dhibba ja'a dorgomame kanneen keessaa afurtama ta'an kan injifate ta'uu mirkaneessanii jiru bunni addaa sidaamaa dhiya beensaa. paawundiin tokko doolaara dhibba afuriif afurtamii shaniin gurguramuudhaan kan kana duraa doolaara dhibba afuriif tuqaa shan duwwaadhaan bara kuma lamaaf digdamii lama keessa gurguramuudhaan caalee jira daareektarri abbaa taayitaa bunaaf shaayee itiyoophiyaa dooktar addunyaa dabalaa bunni itiyoophiyaa sadarkaa addunyaatti gatii olaanaadhaan gurguramuusaa dubbataniiru. dhaabbatni dhandhama bunaa adda ta'e dorgomsiisu sagantaa inni qopheesse qonnaan bultoonni qulqullina oomishan. kakaaseera jedhan jechuudhaan yoonataan zabdiyus gabaaseera. hordoftoota keenya gabaasaalee keenya kan ittaanan dhiyeessina. koomishiniin marii biyyoolessaa naannoo oromiyaa hojii ajandaa gurguddoo walitti qabachuu har'a xumuree jira piroofeesar masfin araayaa koomishinara koomishiniin marii biyyoolessaa itiyoophiyaa hojii ajandaa walitti qabu kanarratti namoonni kuma torbaa ol irratti hirmaachuu eeraniiru hirmaattonni kanneenis dhimmoota afaanii kan alaabaa daangaa oromiyaa irratti akka ajandaatti akka dhiyaatullee eeranii jiru galmoo daawwittu gabaase.
mootummaan soomaaliyaa jiila lama gara itiyoophiyaa fi masiriitti ergeera ministirri haajaa alaa soomaaliyaa ahimad mo'aalim fiqii kaayirootti imaluun ministira haajaa alaa masirii badirii abdallaatii waliin kan marii gaggeesse yommuu ta'u erga gidduu seentummaa tarkiin soomaaliyaa fi itiyoophiyaan waliigalteerra ga'aniin booda yeroo jalqabaaf ministira haajaa alaa soomaaliyaatti deeta ministeeraa kan ta'e alii mohaammed omar gara finfinneetti imaleera imala jiloota kana lamaaniin cinatti immoo wiixata har'aa magaalaa doolow kan soomaaliyaa. keessatti humnoonni waraanaa juubaalandii fi kan mootummaa federaalaa soomaaliyaa wal waraansa gaggeessaniiru magaalittii keessatti humnoonni waraanaa itiyoophiyaa kanneen nagaa eegsistootaa baay'inaan keessatti argamu.
hordoftoota keenya dogoggora teeknikaa nu mudateef nu of kalchaa jenna amma gabaasattaa nutti ceena. waggoota kudhan darbaniif sababaa wal waraansa siiriyaa keessa tureen biyyoonni awurooppaa lammiilee siiriyaa koolugaltummaa barbaacha baqatan kanneen baay'inni isaanii miliyoona tokko ol ta'aniif balbala isaanii banaa taasisuun simatanii jiru amma immoo kufaatii sirna bashaar alaasaad hordofee gaaffii haaraa koolugaltummaa fi gaafatamu irratti wantoonni gaaffii kaasan ka'aa jiru jijjiiramni siiriyaa dhufee kan lammiilee siiriyaa biyyoota awurooppaa keessa jiran miira gammachuuf waa'ee fuulduree isaanii immoo sodaa keessa galchee jira gabaasaa liisaa biraayant firaans irraa sagalee ameerikaaf ergite mitukuu fiqaaduu dhiyeessa. ammas. teeknikaan rakkoo nu mudateef nu of kalchaa jennaa gabaasaaleen keenya ittaananii dhiyaatan akka armaan gadiitti dhiyaatu hordoftoota keenya nu of kalchaa. raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiilee keenya gama miidiyaa hawaasaa feesbuukiin dhiyaatan hordofuun dagatina. sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophiisaa wixataa hanga jimaataatti dhiyeessu itti fufee jira wixata kanneen dhiyaatan qophiilee keenya ameerikaaf uummata ishee kibxata ka dhiyaatu qophii keenya waa'ee uummata oromoo roobii dirree dimokiraasii akkasumas kamisa ka dhiyaatan qophii fayyaa jimaata walduraa duuba qophii dargaggootaa akkasumas haalawwan yeroo ammaa irratti fuulleeffachuudhaan qophii adda addaa kan dhiyeessinu ta'a. sanbataaf dilbatallee akkasuma qophii dubartootaa akkasumas qophii dargaggootaa adda ta'e qabnaa hordoftoota keenya nu hordofuu hin dagatina kanneen ayyaana qillee ayyaaneffatan maraan baga ayyaana kiriismasii yookaan dhaloota yesus kiristoosiin isin ga'e jecha qophii keenya borii irratti qophii addaa qopheessinu akka nu hordoftan isin afeerra.
nabiil attaar aadaa siiriyaa tokko gara magaalaa giddugala firaansitti argamtu oorliyoonitti fideera nyaata qopheessuu kan haadha isaarraa baratan yaadannoo biyya isaa kan waggoota kudhan dura dhiisee deeme erga biyyi mootummaa bashaar alaasaadiin humnaan saamamee boodaa jedha. akkas jedha namoota meeshaa hidhataniin maallaqa akkan kaffaluun taasifame. mucaakoo dhiiraa na jalaa ukkaamsanii wantichi walxaxaa ta'us maallaqa hedduu kaffaleen mucaakoo deebisiifadhe yeroo tokko damaaskoo keessatti nama biizinasii milkaa'aa kan ture attaar maatii isaa waliin siiriyaa gadhiisuun lammiilee siiriyaa kuma dhibbootaan lakkaa'aman kanneen gara biyyoota awurooppaatti baqatanitti dabalame paaris keessatti leenjii akkaataa mana nyaataa hoogganan fudhateera bara 2018tti innii fi. haati warraa isaa orliyoon keessatti reestooraantii yookaan mana nyaataa kan afaan arabaan naareenj kan hiikaan isaa burtukaan hadhaawaa jedhu banatan. innii fi maatiin isaa lammummaa firaans argataniiru attaar uummanni haala gaariin nu simataniiru jala. rakkoon homaayyuu nu quunnamee hin beeku homtillee jecha sanyummaa jedhu fayyadamuu hin jaalladhu garuu sanaaf saaxilamnee hin beeknu ji'a kana jalqabarrammoo oduun sirni asaad kufuutu dhagahame orliyoon keessatti akka ayyaanaatti kabajame reestooraantii ataars keessatti dabalate. siiriyaan isa kanaan duraa caalaa baay'ee baay'ee fooyyee qabaatti jedheen abdadha nan amanas sanarratti homaa shakkii hin qabu kufaatiin sirna alaasaad gaaffii biraammoo qabatee dhufeera biyyoonni gamtaa awurooppaa keessa jiran tokko tokko gaaffii kooluu galtummaa haaraa lammiilee siiriyaa dhaabuu yommuu beeksisan kunis mootummaan alaasaad kana booda hin jiru yaada jedhu dhi'eessuun firaans dhimmicha qorachaa akka jirtuu fi. biyyoota awurooppaa keessatti mormiin baqattootaa yeroo ka'aa jiruttidha namoonni siyaasaa awurooppaa tokko tokko immoo baqattoonni lammiilee siiriyaa gara biyya isaaniitti haa deebifaman jechaa jiru gareen mirgaaf falmanii fi lammiileen siiriyaa immoo ammayyuu sodaan jiraachuu himu oliviyaa saandberg amnistii intarnaashinaal irraati.
dhimmi amma barbaachisaa ta'e nageenya baqattoota lammiilee siiriyaatii fi namoota da'oo kan immoo eegumsa barbaadaniiti fedhii siyaasa caalaa kana dursa kennamuu qaba.
falmiin kun orliyoon keessattis dhaga'ama lammiileen siiriyaa tokko tokko hooggansa haaraa damaaskoorraa yaaddoo qabu. waa'een biyyattii fi egereen ishee na yaaddessa. sababiin isaas isaan finxaaleeyyii yookaan warra leellistootaadha attaar immoo irra caalaatti abdii qaba. akkas jala namoota baay'ee kan gara biyyaatti deebi'uu barbaadan nan beeka sababiin isaas hawaasichatti dabalamuu waan hin dandeenyeef yoo sababa ga'aa qabaatan kooluu galtummaas ni argatu erga alaasaad kufeen booda gara biyya isaatti akka deebi'us abdii qabu dubbata. deebi'ee maatii koo mana koo. hiriyyoota koo daandii nan irratti hojjechaa ture bakkan jiraachaa ture daawwachuun barbaada garuu achumatti hafuuf miti jireenyi ataarii fi kan maatii isaa fuula duraa amma firaansi ta'eera.
milkaa'inni sadarkaa addunyaa kan taphattoota kubbaa miilaa lammiiwwan zaambiyaa baarbaraa baandaaf reechool kundaanjii ijoollee durbaa xiqqoof shamarran zaambiyaa keessaaf gosa ispoortii kana akka jalqaban jajjabeessee jira milkaa'inni taphattoota beekamoo kana lammiif garee dubartoota biyyoolessaa shamarran zaambiyaa hedduudhaaf ibsa abdii itti horuu ta'ee jira gabaasaa kaatii shoor tulusaakaarraa ergite kunooti. faayaan ayyaana qillee magaalaa niiwoork ibsaa jiru naannoo agarsiisa ayyaana baay'ee guddaa ta'een beekamaa ta'e daayikaar hayaats caalaa bakki nama dinqisiisu hin jiru gabaasaa aaroon raayan kunooti. hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa har'a nu mudate itti fufee jiruuf nu of kalchaa jecha hanga qophiin kun. itti ittaanee dhiyaatutti obsaan akka nu eeggattan kabajaan isin gaafanna.
nabil attaar aadaa siiriyaa tokko gara magaalaa giddugala firaansitti argamtu orliyoonitti fideera nyaata qopheessuu kan haadha isaarraa baratan yaadannoo biyya isaa kan waggoota kudhan dura dhiisee deeme erga biyyi mootummaa bashaar alaasaadiin humnaan saamamee boodaa jedha. akkas jedha namoota meeshaa hidhataniin maallaqa akkan kaffaluun taasifame mucaa koo dhiiraa na jalaa ukkaamsanii wantichi walxaxaa ta'us maallaqa hedduu kaffaleen mucaa koo deebisiifadhe yeroo tokko damaaskoo keessatti nama biizinasii milkaa'aa kan ture ataar maatii isaa waliin siiriyaa gadhiisuun lammiilee siiriyaa kuma dhibbootaan lakkaa'aman kanneen gara biyyoota awurooppaatti baqatanitti dabalame paaris keessatti. leenjii akkaataa mana nyaataa hoogganan fudhateera bara 2010.
hordoftoota keenya gara gabaasa zaambiyaatti ceenaa kanattaanee dhiyaataa kunooti. taphii kubbaa miilaa dubartootaa erga bara 2016 qabee zaambiyaa keessatti beekamaa dhufeera sagantaan kubbaa miilaa biyyoolessaa sadarkaa addunyaatti kataphatan garee sadii kan qabu yoo ta'u daawwattoota gammachuun guutaman gara istaadiyeemii akka dhaqaniif hawwatee jira gareen taphattoota biyyoolessaa dubartoota kan koppar kweensi jedhamuun beekamu biyya afrikaa keessaa buufata galaana hin qabnee fi yeroo jalqabaaf bara 2023 keessa geeba addunyaaf darban keessaati. biyyattiin taphattoota kubbaa miilaa lama addunyaarraa mindaa guddaan kaffalamuuf qabaachuu isheetti illee ni boonti baarbaraa baandaaf reechol kundaanaanjii lamaanuu lammiiwwan zaambiyaa yeroo ammaa garee yuunaayitid isteetsi keessaaf taphatanii waldaan federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa fiifaan yeroo dhiyoo baandaa taphattuu beekamtuu kubbaa miilaa dubartootaa kan bara 2024 gochuun moggaasee jira. kan umriin waggaa 15 liiliyaan muweendaa miseensa garee kanaa umriin xiqqaa taatedha jalqabarra maatiin ishee barnoota irratti akka fuulleffatu ishee jajjabeessaa turan garuu amma mul'ata ishee kan tapha kubbaa miilaa deggeruu jette. hedduu na deggeru keessumaa bakka taphattoota gurguddoon keessa jiran garee biyyoolessaa keessa waan an jiruuf kun baay'ee na gammachiisa. obbolaan koo xixiqqaan illee na hordofaa jiran kan fakkeenya naaf ta'e kiristiyaanoo roonaaldodha garuu baarbaraa baandaaf kundaanaanjiin illee na jajjabeessaniiru sadarkaa guddaarra ga'uuf yeroo mara cimanii hojjetu jette guddina kubbaa miilaa dubartoota zaambiyaa keessatti beekamaa dhufuun taphattoonni umurii xiqqaa ta'e guutuu biyyattii keessaa dandeettiin isaanii kan bu'uuraa akka guddatu taasiseera. oliiver shalaalaa seeppisoo shamarran taphattoota kubbaa miilaa zaambiyaa kan leenjisan keessaa tokko garee kubbaa miilaa kan eliit leedis jedhamuuf taphattoota shamarranii garee biyyoolessaaf olompikiif horate hundeessan.
shamarran zaambiyaa keessaa gita isaanii kan dhiiraa caalaa haalli itti cima sababni isaas diinagdeen biyyattii addunyaa keessaa cimaa waan hin taaneef. garuu zaambiyaan dandeettii guddaa akka qabdu ifaadha keessumaa gama saffisaa fi dheerinaan kanaaf kubbaa miilaa taphachuu ni danda'u muuxannoo fi dandeettiin shamarran kan akka isaan ciman gochuu fi yeroo isaa qaba jedheen amana.
hooggantuun garee kubbaa kuwiinsi baandaan gaaffiif deebii luusaakaatti voa waliin geggeessiteen shamarran xixiqqoon akka fakkeenyaatti ishee ilaaluu isaaniitti nan gammadaa jette. zaambiyaa keessatti kubbaan miilaa hedduu guddateera ijoolleen kanneen fakkeenya na godhatan mul'ata isaanii faana bu'uu itti fufuu qabu jedheen yaada jette pirezidaantiin zaambiyaa kaayindee hichileemaa kubbaa miilaa dubartootaa akka biyyatti akkaan deeggaru lusaakaa keessatti kabajaa atleetotaaf jecha afeerraa laaqanaa jimaataa darbe taasisan irratti bulchiinsi isaanii kubbaa miilaa dubartootaa dagaagsuu akka deeggaru irra deebi'uun mirkaneessaniiru.
Let's not write off the young people. When we see them first time, we don't like their face, we write them off.
Dargaggoota irratti battiraan abdiin kutan. Jalqabaaf yommuu isaan arginu fuula isaanii ilaallee jaallachuu dhiisuu ni malla. Abdii irraa murannu ta'uu hin qabu. Carraa kennineefi akka isaan barbaraa fi kudaanaanjii itti aanu ta'anu hamirkaneeffannu.
Pireezidaantiin Fiifaa Giyaanii Infaantiinoo baatii waxabajjii keessa innaa Zaambiyaa daawwatan dhaabbati isaanii kubbaa miilaa Zaambiyaa keessaa keessumaa kan dubartootaa guddisuuf cicha qabu irra deebi'uun mirkaneessan. Infaantiinoon akka jedhanitti fiifaan kanneen dandeettii qabaniif leenjistoota Zaambiyaa keessaa beeksisuuf wiirtuu leenjiif akaadaamii kubbaa miillaaf invest godha. faayaan ayyaana qilee magaalaa niiwoork ibsaa jira naannoo agarsiisa ayyaanaa baay'ee guddaa ta'een beekamaa ta'e daakar haayits caalaa bakki nama dinqisiisu hin jiru gabaasaa aaroon raanan erge gara lafa ajaa'ibaa ayyaana kanaatti nu keessaa jaallannee dhiyeessa.
naannoo buruukliin kan ta'e daayikar haayits baatii muddee hundumaa keessa gara jannata ayyaanaatti jijjiirama daandiiwwan ibsaa faayaa lafarraa ol ka'aa fi sagalee gammachiisaa waqtii kanaa ibsu wanti bara 1980 keessa abbootii qabeenya manaa of kennan muraasaan hojjetamuu jalqabe amma ayyaana magaalaa niiwoorki keessa isa hawwataa tokko ta'eera waggoota afurtamaa oliif maatiiwwan daayikar haayids daawwachuun gara duudhaa dhalootaa hedduutti jijjiireera. Anjela Rugerio jiraattu magaalaa Niiwuorki.
Kun waan waggaa waggaadhaan ijoollee obbolaa fi maatii keenya wajjiniin hojjennu nu hundumtuu dhufnee qofa ibsaa kana laala.
Agarsiisi kun mul'ata ayyaana ganni beekamaa irraa kaasee hanga taatoowwan kan akka Frost, The Snowman, The Grinch, Mininos agarsiisa. Akkasumas beekamaadha Saantaa Kiloos jira. Istaasiyaalii jiraattuu magaalaa Niiwuorki yoo taatu. ibsaa kana daawwachuuf dhufte.
Ollaan akkanatti miidhagee ifee arguun baay'ee namatti tola. Namni hunduu diizaayinii addaa qaba dhuguma naannoo kanaaf namoota of kennantu jira.
Maatiin daandiirra naanna'anii suuraa ka'u agarsiisa hojii qaroomaa ta'e dinqisiifatu akkasumas hafuura ayyaanaa keessa galanii jiran. Frank Osorio jiraataa magaalaa Niiwuorki yoo ta'u ibsaa daawwachuuf dhufe.
Anii fi haati warraa kiyyaa ilma koo gara sana geessaa jirra. Gara lafa ol ka'aa daayikar dhufuun isaaf kun yeroo jalqabaafidha. Inni amma umuriin isaa waggaa lamadha. Anillee odola isteetiin irraati. Lafti ol ka'aa daayikar kun bakka namoonni ayyaana kiriismasii kabajuu fi ibsaawwan babbareedoo daawwachuu dhufanidha.
karoora ji'ootaaf qophaa'u agarsiisa qalbii namaa hawwatu kana hojjechuuf kan oolu yoo ta'u kunis daandilee ibsaa halluu adda addaatiin faayamuun ta'a maatii kirooshiyaarraa dhufanii daawwatan kana dabalatee namoota naannoo sanaa fi daawwattoota addunyaa maraarraa dhufan kan ofitti harkisu ta'eera daavar ripootich maatii isaa waliin kirooshiyaarraa daawwannaaf dhufe.
Baay'ee namatti tola jedhee yaada. Namoonni as jiraatan nagaa hin qaban jedhee yaada. Guyyaa guyyaan namoota baay'eetu dhufa. Garuu baay'ee namatti tola. Baay'ee adda. Baay'ee bareeda jedhee yaada.
Muuxannoo ayyaana dhuguma nama hawwatuuf Daakir Haayis bakka kun itti ta'udha.
hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa nu mudateen oduun keenya har'aa gidduutti danqamee jira amma oduudhaaf gara jaalanneettiin isin dabarsa.
loltoonni itiyoophiyaa wiixata kaleessaa magaalaa dooloo keessatti humnooti mootummaa somaaliyaa irratti haleellaa tuttuqaa hin qabneef hin eegamne raawwachuudhaan hojjetoota somaaliyaa irratti du'aa fi miidhaa irraan ga'u somaaliyaan himachuu ishee ibsi ministiriin dhimma alaa ka biyyattii baase ni mul'isa. Ibsichi haleellaa loltoonni Itoophiyaa kaleessa ganamaa sa'aatii afuritti iddoowwan humnootiin mootummaa Somaalee Dooloo keessatti argaman sadii haleeluu himate. Akka qondaaltonni olaanoon Somaalee Dooloo irraa dubbatanitti namoonni ajjeefaman sadan hundi loltoota mootummaa Somaaleeti. Loltoonni mootummaa Somaalee biroo sadii qaamolee tikaa Jubaalaand sadii fi lammiin nagaa tokkommoo mada'aniiru. Somaaliyaan wanti ta'e kun labsii Ankaaraa ifatti. cabsuudhaa jetteetti dooloo keessatti mootummaa somaalee fi humnootii juubaalaandi gidduutti walitti bu'iinsi uumamuusaa gabaafameera magaalattiin baay'inaan kan to'atamtu koomishinara aanaa magaalattii mohaammed huseen abdilaafee kan walitti dhufeenya cimaa humnootii Itoophiyaa magaalattii keessa buufata waliin qabaniiti jiraataan tokko loltoonni Itoophiyaa koomishinara aanichaa cina jiraachuu isaanii hime. Itoophiyaan himannaa Somaaliyaa irraa dhiyaate kana haaltee ibsa Somaaliyaa baafte kanarraa yaaddoo akka qabduu fi himannaan kun dhugaa miti jechuun falmiteetti. Ministiriin haajaa alaa Itoophiyaa ibsa baaseen taateen kun qaamolee murtaa'oo hariiroo Itoophiyaa fi Somaaliyaa karaarraa maqsuuf yaadaniin kan ta'edha jetteetti. Qaamni sadaffaa kunneen gaanfa Afrikaa tasgabbii dhabsiisuu kan yaadan yoo ta'u, bara baraan nagaa naannichaa jeequ jechuudhaan ibsichi dabalee ibseera. Qondaalli olaanaa naannoo maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan dabalatee maddeen sadii Somaaliyaa irraa akka jedhanitti bulchaan naannoo kan hoogganaa Juubaalaandiin muudame daaloo kaga'an ta'us dhufaatii isaanii humnootiin mootummaa federaalaa kallattii buufata xayyaaraa irra jiraniin dhukaasa banuun mormaniiru. Naannoon Juubaalaand ibsa baaseen loltoonni pireezidaantii Somaaliyaa Hasan Sheekh Mahmud irraa ajaja fudhatan buufata xayyaaraa, buufata poolisii fi waajjira muummee aanaa haleeluu isaanii komateera. Ibsi wal faalleessu jiraatus ministeerri de'eetaan mootummoota Somaaliyaa fi Itoophiyaa Alii Omaarii fi Misgaanuu Araggaa akkasumas hoogganoonni Tikaar ambaasaadar Reedwaan Huseenii fi Abdullaahii Mahammad Ali kibxataarraa Finfinnee keessatti marii adda addaa gaggeessanii jiru.
dilbata darbee godina kibba itiyoophiyaa zoonii koree aanaa gogaatti haleellaa hidhattoota adda bilisummaa oromootiin raawwatame jedhame namoonni lama ajjeefaman jedhan jiraattonniif maatiin sagalee ameerikaa dubbise himannaa kana ilaalchisee adda bilisummaa oromoorraa deebii argachuudhaaf yaaliin ta'e milkoofne.
waajjira nagaaf nageenyaa godina koree aanaa gorka hojii qonnaarra ka turan namoonni nagaa yookaan sibiilonni lama. hidhattoota oromiyaa godina gujii dhihaarraa daangaa ce'aniin ajjeefamuu beeksisee jira kanneen haleellaan kun irratti raawwatame keessaa tokko achumatti ka du'e yoo ta'u inni lammaffaan immoo hospitaala sadarkaa duraa keelee erga geeffame booda du'uusaa hospitaalatu mirkaneessee jira ajjeechaa kanaaf maqaa kan dhahamee fi kan himatame waraana bilisummaa oromoof dubbi himaa akka ta'an obbo jireenyaa guddataa irra deddeebiin argachuuf yaaliin taasifame. hin milkoofne jechuudhaan yoonaataan zabdiyoos hawaasa irraa gabaasee jira.
manni murtii olaanaa moozaambiik paartiin biyya bulchuu fireelimoon filannoo geggeeffameen injifachuusaa labsee jira.
paartii fi kaadhimamaa pireezidaantii gannaa 47 daani'eel chaappo adeemsa filannoo shirri bal'aan irratti raawwatame. mormii hookkaraan guutame kan gara ji'a lama guutuuf ture kaasuu isaatiin deemsi ture diigame guyyoota shantamii shanii ol eegaa eega turanii booda dura teessuun mana maree heera mootummaa luusiyaa ribeeriyoo wiixata kaleessaa filannoo kanarratti hojiin seeraan alaa akka raawwatame amananii garuu kun ba'ii filannoo irratti akka dhiibbaa guddaa hin qabneefi daani'eel chaappo paartii fireelemoo ka biyyattii bulchaa jirurraa. sagalee dhibbantaa jaatamii shaniif tuqaa tokko torba argachuu kan injifate ta'uu akkasumas namni siyaasa mormituu venaansiyoo mondilaane ammoo dhibbantaa digdamii afur tuqaa lama sagal argateeraa jedhan manni maree heera mootummaa fireelimoo paarlaamaa fi bulchitoota naannoo kudhanii hundaaf sagalee caalmaa kenneera ba'iin qorannoo kanaa jalqaba koomishina filannoo biyyoolessaatiin dhuma baatee onkololeessa kan labsame yoo ta'u kunis mormii torban saddeetii oliif kaase erga mondaaleen ba'ii filmaatichaa didee mormiin akka gaggeeffamu waamicha dhiyeessee booda yoo xiqqaate lubbuun namoota dhibba tokkoof soddomaa galaafateera paartiin fireelimoo waggootii afurtamii sagaliif aangoorra jira.
namichi magaalaa niiwoork keessatti hojii geggeessaa olaanaa dhaabbata yuunaayitid heelz keer rasaasaa rukutee ajjeese jedhame kan himatame yakka akka hin qabaanne dubbate.
himannaan ajjeechaaf shororkeessummaa irratti baname kun dhimma kutaa biyyattii kan himannaa federaalaa waliin wal fakkaatuun himatame luuyijii maanjooni kan ganna digdamii ja'a hidhamee mana murtii manhaatan keessa taa'ee yeroo iyyannaa ofiisaa dhiyeessu. maayikiraafoonii yookiin sagalee guddiftuutti jilbeenfate abbaan seeraa konyaa manhaatan torban darbe ajjeechaa kana gocha shororkeessummaatti dabalee himannaa ajjeechaa dachaa ta'een sirnaan himateera mana murtii jalqabaa kutaa biyyaa niiwoorkitti dhiyaachuusaa sana dursee abbootiin alangaa federaalaa dhukaasa kanarratti himannaa mataa isaanii dhiyeessanii turan himannaan federaalaa carraa adabbii du'aa kan qabu yoo ta'u. himannaan sadarkaa kutaatti dhiyaate kanaaf adabbiin guddaan immoo hidhaa umrii guutuu dhiifamni hin kennamneef ta'a aangawoonni akka jedhanitti maanjooneen biraayan taamsan muddee afur ganama.
sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii har'aaf qindeesse kanarraa kanumaan raawwata sagantaalee keenya miidiyaa hawaasaa keenya irratti feesbuukii instagiraam yookaanis immoo eks irratti nu hordofuu dandeessan iimeelii yoo nuuf erguu feetan hoorn at voa niws daat kaam irratti nu argattu qophiin har'aaf qindaa'e kanuma qophii boriitiin walitti deebina kanneen ayyaana qillee ayyaaneffattan irra deebi'uudhaan baga jala bultee kanaa geessan.